bandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri naho mu rwanda tumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu inshuti zacu mwiriwe neza jenda basuhuje ndi diane nahazwe ari kumwe na thomas kamirindi mwiriwe mwiriwe neza amakuru abanyarwanda bashigajwe inyuma n'amateka barasaba leta y'u rwanda gushyira mu bikorwa umwanzuro wa loni wo kubateza imbere ukubahirizwa rero nuko tumaze kuva muri ya mashyamba hamaze kubaho gushyirwaho ibyanya by'amaparike twebwe tugeze twitabwaho ngo duhabwe bwa burenganzira bwacu nk'abantu babaga mu mashyamba kuko nibwo bwari ubutaka bwacu niyo yari inzu yacu nibyo byari ibiryo byacu niyo twakoraga ibyo byose uyu ni niyo mugabo iridofonse uyobora umwe mu miryango ikorana n'abashigajwe inyuma n'amateka mu rwanda ofisiye y'uburenganzira bwa muntu ya UN iri Geneva ntabwo ari we ubwo butumwa bugenewe n'ibikorwa bigenerwa tuvuga ngo tugiye gukora ntabwo ari wo biba bigenewe ntabwo ari wo dukora kugira ngo dushimishe tubikora kubera ko bifite icyo bimariye abanyarwanda naho uyu ni umurungi providence ushinzwe ubutabera mpuzamahanga muri minisiteri y'ubutabera y'u rwanda ubwo hari mu nama iteraniye i kigali mu rwanda ihuje ibihugu umunani bya afurika ku myanzuro ya loni y'uburenganzira bwa muntu
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yahagaritse mu mirimo abashingamateka mirongo ibiri ibagiriza ko batowe bidaciye mu mategeko
muri sudani abaturage bahagaritse imirimo ku munsi wa gatatu wo kwigomeka ku butegetsi bwa gisirikari
ku mugabane wa afurika kandi muri mali abategetsi ntibariko barahuriza ku kitigiri c'abaguye mu gitero co mu bucagucagu bw'ejo kuwa mbere
nimugume rero ku maradiyo yanyu ariko nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu naho mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho
dore muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ya kuri wa kabiri yahagaritse mu mirimo abashingamateka mirongo ibiri bagiriza kuba batowe bidaciye mu mategeko cumi mu bahagaritswe nabo ku ruhande rwa moise katumbi atabwa rumwe n'ubutegetsi umunani nabo nabo mu mugambwe mlc mouvement de liberation du congo wa jean pierre bemba yahoze anatwara umurwi w'abarwanyi bandi babiri nabo ni basomambike ba martin fayulu ari mu baheruka guhiganira ikibanza c'umu umukuru w'igihugu ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro iciha amahirwe bamwe mu bari mu runani FCC rwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila bace baronka ibibanza mu nama nshingamateka sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yavuze ko ingingo yayo ari ntabanduka yasiguye ko hari ingingo yafashwe inyuma yo kwiga dosiye z'abaharugwa mu gihumbi bari bayituye byitezwe ko Jean Pierre Bemba havagira ico atangaje umwanya n'umwanya kuri iyo ngingo amwe mu mashirahamwe yigenga ariko harimo n'ay'abashingwamanza yamaze kuja yateye ivyatsi iyo ngingo umukuru w'ishirahamwe ry'abashingwamanza baharanira ubutungane kuri bose Maître George Kapiamba yavuze ko ari ingingo yerekana ko abagize sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Kongo bari mu kwaha kw'ababagenye abo nabo bakaba bagizwe ahanini nabo mu runani FCC rwa Joseph Kabila yahoze ari perezida wa Kongo muri Sudani amaduka yiriwe afunze mu murwa mukuru Khartoum mu mihanda nta nyoni yatambaga usibye imodokari z'abasirikari zifite imbunda nini za mitrailleuse ziriwe rero zizenguruka mu mujyi mu mihanda yose abaturage bamaze iminsi itatu ikurikirana bigometse ku butegetsi bwa gisirikari batitaye ku bwicanyi bwabahitanyemo ijana na cumi n'umunani bishwe n'amasasu y'abasirikari amashyirahamwe ayobora imyigaragambyo yatangaje ko agiye gushyiraho urwego rwayo bwite rwa gisiviri na minisitiri w'intebe wo kuruyobora aya mashyirahamwe yibumbiye mu cyo yise urugaga ruharanira ubwigenge n'impinduka alliance pour la liberté et le changement ALC mu magambo ahinnye
muri mari ntibarashobora guhuriza ku gitigiri c'abaguye mu gitero co mu cagucagu bw'ejo kuwa mbere mu gihe leta yari yatangaje ko abarenga mirongo icenda na batanu aribo baguriye muri ico gitero mukuru w'akarere ka mopti kabayemwo ubwo bwicanyi general sidi alasan toure yavuze ko abakiguyemwo ari mirongo itatu na batanu gusa umukuru wa komine sanga ibarizwamwo ako karere ariwe ali dolo ku ruhande rwiwe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko mugenzi we general sidi ivyo bitigiri ariko adatanga atariko arashiramwo ivyo abaturiwe yaharuye ab'ibiziga vyabonetse gusa ku bwa cd abaturiwe ni nabo benshi gusumba amakuru yatangajwe ejo kuwa mbere yavuga ko ico gitero cahitanye ahanini abo mu bwoko bw'abadogo gishobora kuba cakozwe n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abafulani abategetsi b'akarere ka sanga yamara bacegetse uno musi kwa kabiri ku muhari w'iterabwoba witirira idini rya kisilamu
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri leta zunze ubumwe za amerika hasigaye amezi cumi n'arindwi kugira ngo abaturage batore umukuru w'igihugu ariko abashaka gupiganwa batangiye kwiyamamaza ku ruhande rw'abarepublikani perezida donald trump ushaka manda ya kabiri uyu munsi arimo arakoresha mitingi muri leta ya iowa mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu kugeza ubu mu barepublikani nta wundi muntu uratangaza ku mugaragaro ko ashaka kwiyamamaza ku buryo rero nta matora y'amajonjora ateganijwe mu ishyaka ryabo kugeza kuri uyu munsi ku ruhande rw'abademokarate joe biden wabaye visi perezida w'igihugu imyaka umunani nawe uyu munsi yagiye kwiyamamariza muri ayowa joe biden niwe uhabwa amahirwe menshi mu majonjora agomba kuba mu ishyaka rye abakandida makumyabiri na babiri nibo bahatanira kuzahagararira abademokarate mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kumwe umwaka utaha amajonjora rero azatangira mu gihe kiri imbere mu mateka ya politiki ya amerika leta ya yowa yabaye igipimo fatizo ku mahirwe yo gutsinda cyangwa gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu tugaruke ku mugabane wa afurika aho urubanza rw'abagirizwa kuba barahatiwe guhirika ubutegetsi muri burkina faso mu bihumbi na cumi na gatanu kuno wa kabiri rwongeye kumvirizwa muri sentare ya gisirikare iri ku mugwa mukuru wa gadugu ababuranira abasaba gushumbushwa uno munsi nibo bumvirijwe ukumvirizwa kwabo kuzomara iminsi mbere y'uko sentare itandukira kumva ico ababuranira abagirizwa nabo basaba mirongo umunani na bane mu bagirizwa kuba barahatiwe guhirika leta y'imfatakibanza yashinzwe blaise compaore amaze kweguzwa inyuma y'imyaka inyuma y'imyiyerekano y'abavuga ko bakeneye impinduka y'ubutegetsi bwe bwari bumaze imyaka mirongo ibiri n'indwi baramaze gucirwa imanza muri bo harimo general gilbert diendere yahoze arongoye urwego rwacungera perezida blaise compaore yasabiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose guverinoma ya afghanistan yafashe icyemezo cyo kurekura abatalibani magana cyenda bafungiye mu magereza yayo hafi ya bose ni abarwanyi perezida ashraf ghani yatangaje ko bazafungurwa bose muri aya mezi abiri ari imbere uyu munsi wonyine abagera kuri magana atatu barataha iwabo umutwe w'abatalibani watangaje ko batangiye gufungurwa kuko uvuga ko ari intambwe nziza ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri afghanistan johana basa nawe yishimiye icyemezo cya leta ya perezida gani avuga ko amahoro arambye azava mu bwiyunge no kubabarirana yagaya ariko ko abatalibani bo batararekura imfungwa zabo ku ruhande rwa guverinoma bafite leta zunze ubumwe za amerika n'abatalibani hagati aho bagomba kongera gusubukura imishyikirano yabo muri qatar mu minsi iri imbere radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu murimo muradukurikira no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu gihugu cy'u Burundi aho ishirahamwe zirikana UB 95 rihurikiyemo abacitse ku icumi mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu basaba risaba ko hubakwa icibutso c'abanyeshure bagandaguriwe mu bigo vya kaminuza muri uyo mwaka vyavugiwe mu mihango yo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'ine irumanyi habaye ubwo bwicanyi inkuru yateguwe inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguwe n'ijwi ry'Amerika twifashije n'abanywanyi abaturanyi bacu bari mu Burundi turayigezaho na mugenzi wacu mu Rwanda Desire Hatungimana mw'ijoro ryo kugerekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu niho haba ubwo bwicanyi mu bigo vya kaminuza ku Mutanga mu gisagara ca Bujumbura urongoye ishirahamwe zirikana General de Brigade Joseph Nkurunziza ari mu bacitse ku icumi ico gihe yasavye ubutungane ku bakoze ubwo bwicanyi bwahitanye abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu dusaba ubutungane kwerekana ukuri kuri ubwo bwicanyi ababukoze bahanwe ababuze ababo nabo bashumbushe abahurikiye mu ishyirahamwe zirikana ube mirongo icyenda na gatanu barashima cyane leta y'u Burundi kubona yarashyizeho umugwi wo kurondera ukuri kuri ubwo bwicanyi abagirizwa ko babukoze bacidegembya turashimira leta zunze ubumwe za amerika zirukanye uwagirizwa ko yari ku isonga muri ubwo bwicanyi bita kerementi nkuru nziza uyu akaba ari we imbere y'ubutungane bw'uburundi turasabye ubutungane rero ko urwo rubanza burunyarutsa kuko ari rwo rushobora gutanga umuco ku byabaye muri kaminuza mu kiganiro iyo ndongozi yaremesheje ku bamenyeshamakuru kuri uwa kabiri yabajijwe igitigiri ntabanduka c'abagandaguwe ico gihe iyo ntwazangabo ivuga ko nta gitigiri ifise ariko ko abishwe ico gihe barenga ku ijana nobabwira yuko uyu munsi igitigiri kitaramenyekana cyose ariko ico tuzi ku mazina tuzi abo twari kumwe abagandaguwe bunyamaswa n'igihonyabwoko bararenga ijana twama kenshi twaberetse amazina yabo tuzi kuko hariho abo tutabonye ibiziga kiya gihe babagandagura gushika uyu munsi rero ntawoza kubabwira ngo igitigiri ntabanduka c'abagandaguriwe mu bigo vya kaminuza ngo ni iki ariko kubo tumaze gutohoza tukamenya turamaze kubona ko barenga ijana hari ikindi ishirahamwe zirikana risaba ko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwo kubaka icibutso cy'abo banyeshuri bahitanywe n'ubwo bwicanyi ni mu gihe umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku byabaye mu Burundi no kunywanisha wifuza gushinga icibutso kimwe ku barundi bahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi muri kahise twebwe ahacu mw'ishyirahamwe zirikana ube mirongo icyenda na gatanu tubona ko icyo cyibutso cy'abo bene wacu bagandaguwe gitegerezwa kuba ibyerekeye severe nayo ifise ibyo yategekanije ku rwego rw'igihugu ko yabitegekanije rero ku rwego rw'igihugu nta kibuza ko twebwe dusaba yuko abo bene wacu bategerezwa kuronka icibutso cyabo mu burundi hama kwagirizanya ko bamwe bakoze ihonyabwoko ku bwoko bucanke buriya general de brigade joseph nkurunziza arongoye ishirahamwe zirikana nawe nyene yemeje kuri rino genekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda k'ubwicanyi bwabereye muri kaminuza y'u Burundi mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatanu haraheze imyaka mirongo ibiri n'ine ariho nyabwoko ryakorewe abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu
Desire Hatungimana arakoze tukiri ku makuru avugwa ku Burundi umukuru w'umugambwe CNR Congrès National pour la Liberté Agathon Rwasa yamiriza ifatwa ry'abanywanyi b'umugambwe wiwe bahagarikwa bagirizwa gukora inama zo mu kinyegero umenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika ari Nairobi muri Kenya Eloje Urikaneza yakurikiranye ibyino nkuru ku munsi w'imana uheze agatongo rwa sarongoye umugambwe mushasha senere yari yazindukiye mu ntara ya cibitoke mu buraruko buciye uburengero bw'uburundi gusa igikorwa camuzindukanye nticarangutse uko vyari biteguwe mu gihe yategerezwa kugurura ingoro zitatu no kwerekana indongozi z'umugambwe ku rwego rw'intara yuguruye imwe gusa yo muri komine ya rugombo izindi zibiri imwe muri komine buganda yari yasibanganijwe n'abantu bivugwa yuko ari imbonerakure ku wa gatatu w'indwi iheze iyo ku mugwa mukuru w'intara nayo abajejwe intwaro bamwankiye bavuga ko yohava atera umudugararo kuko yegereye isoko yari iremye rwasa yafashe akanya ko kuvunira akagoha abategetsi iyo umushikiranganje yamaze kuri bumera agashirako igikumu kidondo agakubitako burya abasigaye gushariye ko ku mutumba bagomba kumva yuko icyo kintu kirahari kirazwi kiremewe nta bindi bintu bagomba kuza kugoranamwo mwarumvise hirya no hino eh mama ngo inama zo mu kinegero y'ubu abantu bahuriye mu kabari basangiye icupa kubera n'abasenere batatu ngo bari mu nama none ko n'abandi bahuriye mu kabari ubu abanyamigambwe bose basangiye icupa baba bari mu nama ahubwo uso ntibagure ariko kandi nyibura abatware ibanga ry'ubutware ni ibanga ritoroshe kuko rigusaba kwikura ko akameremere k'ibyo wowe wemera kuko ubwirizwa gutwarira abantu bose abo ukunda n'abo udakunda abagukunda n'abatagukunda uri umutware bose baba ari abawe baba baguhanze amaso ibyo bagukenera ko ntibabigukenera ko kubera amamuko yawe babigukenera ko kubera uri umutware abo batwarana bahanura kureka gusuka abanyagihugu bato bato jewe rero ikintangaza abatware murabaza mwumve tumaze imyaka ine mu nama nshingamateka nimwumva hari umushingamateka wo muri cnddfdd yoba yaratukanye cyangwa agakubitana n'umushingamateka wo muri mizero muzoce mubwira yuko bwabo nibyo tuza kubabwira ngaha tuba turiko turabahenda mwebwe mu munyika mu piki utarimye nturonka ibyuri sawa niba washaka kizura ijoro n'umurango mugabo kukizura ntikuzokubesha rero hari abantu bagira umwete cyane bakumva yuko umenga bakwama bacunganye n'abandi bakibagira yuko burya igihugu twese turagikunda bamwe cyarabapfunye naje akaboko nimurabye kabanje iki gihugu umurundi uwo ari we wese yitahura yuko ari umurundi aragikunda kandi ari tayari kucitangira uwaturoze n'iyindi turapfa ibintu bitagira mvura muri ivyo bitagira mvura harimwo ihagarikwa ry'abanywanyi b'umugambwe senere bagirizwe inama zo mu kinyagero umukuru wabo yibutse ico amategeko avuga sabe bene wacu bari mu mugambwe uri ku butegetsi amategeko ariho kugira ngo adufashe twese kubana mu mahoro birashika data wanje umuntu bakavuga bati ujya yoba yakoze ikosa none kuja ko mukegagura oya n'ukuri umuntu niba akoze amakosa umusibwire nkanje icyo nokora ndamushyikiriza abajejwe kuraba icyo amategeko avuga bafise ububasha bwo kumuhana mugabo wumva ngo umuntu ngo bayigaguye ngo bagize gute nk'abantu enda nitwige kwihanganiranira murakora icyo bavuga ngo cy'inama zitemewe n'amategeko igihano cyazo ni kimwe gusa muragende musome mu mategeko ari mu burundi muze muminyuze havugwa yuko inama itarekuwe n'amategeko urayihagarika ubuhejeje gupfunga rero umuntu indwi yose indwi zibiri ibiki ugacurondera twandagutakiye ugondera ko iyo ngendo ntidufasha gutera imbere ituma abantu bagumana imitima yo kwinubana kandi turi bene mugabo umwe twese duhamagarirwa kubaka iki gihugu cyacu wibarutse umugambwe mushasha senere w'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka agaton rwasa yahoze atwara umuhari w'inyeshamba parupeotu fnr waje guhinduka umugambwe fnr uja gucikamwo kabiri mu nyuma yankirwa kubandanyana iryo zina wemerewe ku wa cumi na kane ukwezi kwa kabiri uyu mwaka kuva ico gihe rwasa yatanguje isekeza ry'ukugurura ingoro z'umugambwe mu ntara n'ukwerekana indongozi zawo kuko baje abajejwe intwaro n'igipolisi bavuga ko zitarazwi bigatuma batoroheza abanywanyi ba senere mu bikorwa vyabo eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika tujye mu rwanda aho intumwa z'ibihugu umunani bya afurika ziri mu nama i kigali ku myanzuro y'akanama karoni gashinzwe uburenganzira bwa muntu umuryango urengera uburenganzira bw'abashigajwe inyuma n'amateka mu rwanda uvuga ko utazahwema guharanira ko umwanzuro ubareba ushyirwa mu byo u rwanda rugomba kwitaho ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi uri i kigali ibihugu umunani biri muri iyi nama harimo bitanu bihuriye mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba hakiyongeraho igihugu cya kongo kinshasa na somaliya abateraniye muri iyi nama y'i kigali barimo kureba uko ibihugu byabo bishyira mu bikorwa imyanzuro biba byashyikirijwe n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu u rwanda rwashyikirijwe imyanzuro irenga magana abiri n'ako kanama ariko u rwanda rwemera imyanzuro mirongo itanu indi u rwanda ruvuga ko ruba rwarayishyize mu bikorwa mu mwanzuro u rwanda rutemeye harimo umaze kuza inshuro zirenze ebyiri urimo ibirebana no guteza imbere igice cy'abanyarwanda cyasigajwe inyuma n'amateka mu mwanzuro watanzwe kuva muri ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ugaruka muri bibiri na cumi na gatanu usaba igihugu cy'u rwanda kwita kuri iki gice cy'abanyarwanda basigajwe inyuma n'amateka bakazamurwa mu bukungu bagashyirirwaho umwihariko nk'igice cy'abaturage basigajwe inyuma n'amateka bakabonerwa ubuvuzi buhagije ndetse no kubabonera ubutaka nk'abantu bakuye mu mashyamba badafite aho batura leta y'u rwanda yakunze kugaragaza ko iki gice gifashwa nk'abandi banyarwanda bose bababaye nta mwihariko gikwiye kananga andrew umuyobozi w'ikigo nyarwanda gitanga ubufasha mu by'amategeko ari nabo bateguye inama yemeza ko iki gice cy'abanyarwanda basigajwe inyuma n'amateka bafashwe nk'abandi banyarwanda ahubwo bakareba uko ubuzima bwabo bwaba bwiza icyo kibazo cyakomeza kugaruka kenshi cyaraje muri bibiri na cumi na rimwe cyaraje muri cumi na gatanu nta ndetse ntabwo byavuzweho rumwe leta cyane cyane n'iriya miryango iharanira iterambere ry'abantu bashagaje inyuma n'amateka ngira ngo hari imyumvire ikwiye guhinduka ikibazo ntabwo ari izina uko bitwa ikibazo ni imibereho bafite igomba kuzamurwa ikagera ku kigero nk'icy'abandi banyarwanda bwana niyo mugabire defonse uyobora umuryango ukorana nawe w'amateka bagaragaza ko yasigajwe inyuma yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko nk'umwe mu basigajwe inyuma n'amateka azakomeza guharanira ko uyu mwanzuro wihariye wo kwita ku burenganzira bwabo wazagerwaho ni uko tumaze kuva muri ya mashyamba hamaze kubaho gushyirwaho ibyanya by'amaparike twebwe tutigeze twitabwaho ngo duhabwe bwa burenganzira bwacu nk'abantu babaga mu mashyamba kuko nibwo bwari ubutaka bwacu n'iyo yari inzu yacu n'ibyo byari ibiryo byacu niyo twakoraga ibyo byose noneho leta ibonye ko igomba kurengera amashyamba idukuramo ariko tugeze hanze ntiyatwitaho ngo idufashe kugira ngo natwe tujye mu buzima busanzwe ibyo rero nibyo bintu bikomeza kubangamira uburenganzira bwacu ari nicyo gituma tugenda tuba bakeya tugenda dushiraho buhoro buhoro kuko turi mu mibereho mibi nubwo twese twitwa ngo turi abanyarwanda ni uburyo bwo guhunga ikibazo ntabwo dushaka kugarura iby'amahano yabaye mu rwanda jenoside yakorewe abatutsi ariko natwe bumve ko dufite uburenganzira kuko nidushyira mu batishoboye hari icyo tuzaba dutakaje ko ntabwo duhuje amateka n'ibyo dukeneye ntabwo ari bimwe bitewe n'uburyo twabayemo no guhezwa no kunena byatugizeho ingaruka kugira ngo tuzabashe kwegera abandi banyarwanda tujye mu cyiciro cyo kwitwa abanyarwanda biracyatugoye mu rwanda nubwo kugeza ubu nta moko ahari buri wese akaba yitwa umunyarwanda abo bivuga ko amateka yasigaje inyuma bemeza ko bakwiye umwihariko iyo dushyizwe rero muri ya rusange buri gihe ntabwo uburenganzira bwacu tububona none se kugumana iryo zina ry'abatwa rivugwa na geneve niryo wumva rizaguha ako gaciro ntabwo ndi buvuge ngo kugumana izina ry'abatwa niryo rimpa agaciro ariko geneve muri mu burenganzira bwa muntu hari uburyo hari uburyo bikorwa uburenganzira bwa muntu ko niba uvuze ngo umuntu ashigajwe inyuma y'amateka mu rwego rw'amategeko icyo kintu kigira definisiyo icyo kintu ni rusange icyo kintu n'ubuzungu uravuga ndi ariko impamvu geneve ivuga abatwa ntabwo abatwa bari mu rwanda honyine abatwa bari i burundi abatwa bari i bugande impamvu geneve ihora igarura uyu mwanzuro ni uko hari abasanga ubutaka ku rwego mpuzamahanga kandi ari natwe natwe batuzimo niyo mpamvu geneve irivuga iti iki cyiciro cy'aba bantu babaye mu mashyamba bagaragara mu rwanda bagaragara mu burundi bagaragara mu bugande ese bo bitabwaho kugeza ubu leta y'u rwanda ivuga ko ishyira mu myanzuro ibyemezo iba ibonye ko aribyo bigirira akamaro abanyarwanda idashingira ku byo ibiro by'uburenganzira bwa muntu bikorera geneve byifuza madamu murongi providence umukozi muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe ubutabera mpuzamahanga yabigarutseho porosesi ya upr ntabwo tuyikora kugira ngo dushimishe raporo tujye gutanga geneva ntabwo ari abantu ba ofisi y'uburenganzira bwa muntu ya un iri geneva ntabwo ari we ubwo butumwa bugenewe n'ibikorwa bigenerwa tuvuga ngo tugiye gukora ntabwo aribo biba bigenewe ntabwo aribo dukora kugira ngo dushimishe tubikora kubera ko bifite icyo bimariye abanyarwanda umunyarwanda niyumva atekanye uburenganzira bwe bwubahirijwe amategeko afite amategeko amurengera afite ibikorwa bituma yiteza imbere umunyarwanda niwe uzabigiramo inyungu cyane kurusha uwo tujya gukoraho raporo niyo mpamvu rero twakoze tubabwira namwe rero nka sosiyete sivile ntimukumve ko raporo mugiye gutanga kugira ngo babashime n'iki ahubwo mujye muvuga ngo uruhare rwacu nko mu rwanda nk'abanyarwanda dukorera ni uruhe leta y'u rwanda ivuga ko imyanzuro myinshi yari yemeye igera kuri mirongo itanu imaze kwishyira mu bikorwa nk'irebana n'itegeko rigenga itangazamakuru ndetse n'andi mategeko yagiye avugura ngo agendane n'igihe inama y'akanama ka loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu iba buri myaka ine itaha izaba umwaka utaha asumuta kaboye ijwi ry'amerika i kigali asumta urakoze reka eric bagire ubusa kwakire kuri uru rubanza rwa joel mutabazi, mutabazi ni liyotono yahoze ari liyotono bataramukatira ariko n'ubu uyu munsi yaje yambaye imyenda ya gisirikari yahoze mu mutwe w'abasirikari barinda umukuru w'igihugu ubu rero ari mu rukiko rw'ubujurire mugenzi wacu rero eric bagira ubusa yarahari liyetona juweri mutabazi wahoze mu mutwe w'abasirikare barinda perezida w'u rwanda paul kagame yagaragaye mu rukiko ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa n'impeta za gisirikare yunganiwe n'abanyamategeko babiri umwitegereje aragaragara mu ntege nkeya hagaragaye kandi abo bareganwa bagera mu munani nabo bari mu mpuzankano y'icyatsi hafi ya bose wabonaga ko zari nshya barinzwe bikomeye ni mu rubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha bwa gisirikare rubakurikiranyeho ibyaha by'iterabwoba gushaka kwivugana umukuru w'u rwanda kagame n'ibindi ku isonga liyetona mutabazi ufatwa nka kizigenza w'itsinda mu bihumbi bibiri na cumi na kane urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha umunani rumukatira igihano cyo guhera mu munyururu yazamuye inzitizi yo gusaba gufungurwa by'agateganyo bishingira ku mpamvu zitandukanye aravuga ko kubera uburwayi byaba byiza kumurekura by'agateganyo akajya kwiyitaho akivuza liyetona mutabazi yabwiye urukiko rw'ubujurire ko arwaye indwara zitandukanye zirimo n'izidakira ku buryo hari n'izo yirinze kuvugira mu ruhame zimwe mu zo yavuze zirimo indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa iperitansiyo indwara y'umwijima izwi nka hepatite n'indwara y'amaso avuga ko yagiriwe ubuntu na gereza imufunze hari abaganga bajya bamukurikirana gusa ngo umusirikare ushinzwe iperereza ntatuma ashobora kubona ibyemezo bya muganga ndetse n'imiti yamwandikiye avuga ko yandikiwe imiti na muganga maze gereza imufunziza kwihagarika mu gihe cy'imyaka ibiri kandi bitemejwe na muganga yabwiye umucamanza kandi ko imwe mu mpamvu yamuteye kutarangiza imyanzuro y'ubujurire ari uko arwaye amaso atabona kugeza n'aho mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi muganga yemeje ko akwiye indorerwamo liyetona mutabazi akavuga ko indwara arwaye zikomeye zikeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye ku kijyanye n'imibereho ye yo muri gereza yakunze gushaka gutinda hari ku mucamanza ntamworohere kuko bifata nko gutandukira atarabishyize mu mwanzuro liyetona mutabazi yavuze ko afunze mu buryo bubi ati si imibereho ikwiye umuntu mfungiye mu kumba gato ka beto ka metero imwe na metero imwe na mirongo inani urugi rwa metero ebyiri katagira idirishya karimo amakamera ati si ugusebya inzego n'imana yo mu ijoro irabireba yakomeje agira ati kungiraho ni ugufungura inzugi enye banyinjizamo saa kumi n'imwe z'umugoroba bakazankuramo saa kumi n'ebyiri z'undi munsi ati ubwiherero buri muri ako kumba byaba ibikomeye n'ibyoroshye mbirangiriza mu kadobo kawe mu bampaye imbona nkubone mu rukiko liyetona mutabazi yerekanye umwe mu basirikare bamurinda ko yigeze ku kumufungira mu musarani ku kijyanye n'amafunguro ahabwa muri gereza aravuga ko arya ibigori n'ibishyimbo bamuhindurira bakamuha akawunga kandi ngo arasanga bitamufasha mu burwayi bwe ubusa abaturage bose ntibarya akawunga ni ikibazo umucamanza yabajije liyetona mutabazi nawe ati njyewe sindi abaturage bose nkurikije uburwayi bwanjye liyetona mutabazi arasanga uburyo afunzwemo butemewe n'amategeko kuko ngo icyo yise ibyago arimo ku mpuzandengo ya mirongo cyenda ku ijana bituruka ku hantu afungiwe Maître Jean Dodier Amani umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko ari ihame ko umuntu aba mu bandi agasanga ari inshingano za gereza gufungira Liyetona Mutabazi ahantu haboneye aho kuba wenyine ariko urukiko rwamubajije niba yaba yarageze aho Liyetona Mutabazi afungiwe maze rumubwira ko atazi ibyo arusaba Metre Mukamusoni nawe aravuga ko aho Liyetona Mutabazi afungiwe ari ikigo cya gisirikare atari gereza, arasanga afunzwe ku mabwiriza ya gisirikare mu gihe yahamwe n'urukiko yagombye gufungirwa muri gereza ya gisirikare yemejwe n'amategeko. Metre Mukamusoni avuga ko niyo asuye uwo yunganira i Kanombe adahabwa ubwisanzure bwo kuganira nawe ku buryo ngo bihitiramo kwiganirira iby'ijambo ry'Imana, aravuga ko aba arinzwe ku buryo bibangamira ubwisanzure bwe n'ubwuregwa kandi ngo bikanabangamira ibanga rye ry'akazi aramusabira gufungurwa by'agateganyo ashingiye ku bindi byemezo byagiye bifatwa ku manza zitandukanye nk'urwabo kwa rwigara rw'umunyamategeko peter erinda n'izindi bafunguwe ku mpamvu z'uburwayi umucamanza yabajije liyetona mutabazi niba yarasabye muganga icyangombwa kimwemerera indyo yihariye yavuze ko niyo agiye kwa muganga kubera amarangamutima ya bamwe mu bamuvura bamubwira amagambo atari meza ngo baba bavuga bati dore mutabazi rya shyano rya gashyantare batesi y'isi ya nterahamwe yateraga ibisasu yahakanye ko atari interahamwe kandi ko yarwanye nazo kuva ku myaka cumi n'itanu azize umushinjacyaha kapiteni nzakamwite yabwiye urukiko ko nta kibazo cyo kwivuza gihari kuri liyetona mutabazi yamwibukije ko agomba kumenya ko afunzwe gisirikare bityo ko igihe bamuherekeje kwa muganga ari uko byagenwe yavuze ko yaba liyetona mutabazi n'abamwunganira batigeze basaba ko akeneye indyo yihariye kandi ko igihe babisabira muganga akabyemeza gereza yabimuha kuko bavuga ko arya ibigori na kawunga muri gereza kapiteni nzakamwita umushinja nabwo yamwibukije ko babisangiye igihe kinini bakiri mu ishyamba na nyuma yaho kandi ko bitigeze bitera uburwayi uregwa ku kato Liyetona Mutabazi yita ko afungiwemo kamuteye uburwayi bukomeye Kapiteni Nzakamwita avuga ko abamwunganira bagombye kuba barabishyize mu myanzuro y'ubujurire kandi ko bagombaga kujya kubaza military polisi imufunze ikabitangaho ibisobanuro byananirana hakiyambazwa amategeko ubushinjacyaha bukavuga ko zimwe mu manza bashingiraho basaba ko Liyetona Mutabazi yafungurwa by'agateganyo ntaho zihuriye n'urwe kuko ngo akurikiranyweho ibyaha by'ubugome ntashobora gufungurwa urukiko rwategetse ko ubushinjacyaha bukurikirana ikibazo cyo kumubonera indorerwamo kugira ngo bitazakomeza kudindiza urubanza bwemeye ko bitarenze icyumweru aba yazibonye muri rubanza ku rwego rwa mbere abaregwa bageraga kuri cumi na batandatu gusa kugeza ubu hasigayemo abantu icyenda ikindi gishya cyumvikanye muri rubanza kuri uyu munsi wa mbere warwo mu bujurire benshi mu basigaye baburanye bahakana ibyaha ku rwego rwa mbere mu myanzuro y'ubujurire bwabo barabyemera barangajwe imbere na demo binosa karisa nawe wahoze ari mu itsinda ry'abasirikare barinda perezida kagame icyemezo cy'urukiko kuri izi nzitizi zatanzwe na liyetona juweli mutabazi kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa gatandatu ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na diane nahazwe na tomasi kamirindi mugira umugoroba mwiza murakarama